o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso e kana wena mathapelo ga o ne o imile a o ne setse o a dingaka dine setse di go boleletse gore o na le ngwana o na leng seemo sengwe se se rileng sa bogwele kgotsa o lemogile ga ngwana a tlholega um ga ke imile dingaka dintle ga jang bolelela bane ba sa lemoge sepe ne ke mm. tsamaya tleliniki ke tsama di-check up tsa ka ya ka gale and ne go le bothata ba ke na le bothata ba high blood hmm, hmm. so ke ka mo ko tleliniking man transferla sepetlele for go monitora high blood yaka hmm. and then ke nna induced labor go ba bona gore high blood e high e go kotsege so ke lemogile morago ga go belega ngwana e so ko boekelong e le ngaka kana di-nurse di go bolelela gore ngwana ga a siama ba ile ba go direla counseling ba ile ba go bolelela ba go tlhalosa le gore seemo se sa bogwele ke bo bofeng go diragalang ga go diragaleng ka bone kgotsa ba go boleletse fela ba re e ngwana ga a siame ko bakeleng ga ba condition ya ngwana ke belege ga ke sena go belega ka tla gae bosigo ba teng ngwana tlhakatlhakana a fitsa and ke se ke tse ngwana o and ntho ne ntshile gore since ngwana a petiwa ga sa lele ke ntho e le mmakatsa ke a bona sepetlele ba mo isa clakstop go tswa clakstop ba ntlhansela jo morolong gore ke tsamaye di-physio di-o t like mm -hmm. occupational therapy so occupational therapy ke yone e nnile yampolelela gore ngwana gago o na le condition e yana mm-hmm. ee, condition e wa keng e ke condition ya ngwana e bidiwa cerebral palsy mm, mm. a re tlhalosetse baresi ba bangwe gore cerebral palsy ke eng e kana go diragalang ka mmele wa ngwana um cerebral palsy e mena brain paralysis e affecta diphati tsa boboko go raya gore boboko phati tse tsa boboko ga di bereke mm. and ke disability e affectang di-movement le di-body position go ya ka tse di tswa mo brain damaging and e iragala before birth or after birth mm yaanong ga ngaka go borelela yaanong gore ngwana o na le seemo se se sa sephise o ile wa tsa jang dikgang sewa o ile wa amogela jang o ile wa kgona go tswelela pele jang ka botshelo ba gago gore ke mama ke mpho o e tswang ko modimong ke tshwanetse ke mo tlhokomele ngwana o ke mo godisa Jo. Nu vil jeg tage dig på døren, gammel kæl. For de lille lande, den er lige på mit hus. Mm, mm. Ikke sagde de sig, det er hårde, så der var bare ikke sig, det er som en lov, hun kunne lukke kunne leve. Mm, mm. Så, kaz na, hay, agi, ne ki se gila, ki jo wana kwa wana, o tona mm. le wana baba, o healthy, o itika ne ting sin kahel. So, wun te ilen na kore kya mkhele, hun ilo wikite. Mm, mm. gore o ipotse dipotso gore go senyegile kae a ke nna ke dirileng phoso go nnile thata mara mo mafelong o tshwanetse wa amogele wa bontsha ngwana lerato bophelo bo tswelela pele mm-hmm. wena mathaps a re lebelele jaanong um gone foa ga o tla o tswelela pele ka botshelo ka ngwana o ke dikgwetlho tse di feng tse o fetang o kopana le tsone le tse o lebagane le tsone ga jaana jaaka mama <laughs> dikgwetlho tse o kopang tsone ke tse dintsi ke tse dintsi thata gore ngwana o o tlhoka attention e ntsi o tlhoka lerato le lentsi and dijo dikgwetlho tse dingwe ke dijo ga je dijo tse dingwe le tse dingwe yaka bana ba bangwe ga re mojesa di-vege thata re di tlhakanya le di-chicken liver di-minsmeat ra di-blender and considering o na le asthma o phela a pompiwe nako ngwe re le mo gae asthma a teng le le go matheka e too much le gore dipompo tse ga di bereke tshwanetse re rwafetse tliniki mo e le gore a rena le transport o tshwanetse ba le transport ka speeding se tliniki gore a kry-e oxygene um kgwetlho tse dingwe ke tsa di-wheelchair mm. di-maleri ditlhare yaka ko dispetlele o kry-e le gore go na le tlhaelo ya ditlhare ga mm-hmm. o kgone go kry-a ditlhare tsa ngwana ka nako ewa o tshwanetse o go reka and then di a tura ko di-chemisting so ke dikgwetlho tse dintsi tse tse re lebaneng le tsone mm-hmm. mo go tsone dikgwetlho tsotlhe tse o ntse o di bala tse tsatsi le letsatsi o netefatsa jang o bona kae maatla a go lebagana le tsone a go kgotlhelela a go semelela mo go one mathata mo go tsone dikgwetlho tse support support ya family support ya family le ditsala ke ke bone ba mbotsang gore o ke kgone go tswelela ke ke godise ngwana o le go bua le batsadi ba bang ba ba nang le condition e tshwanang le ya ngwana eh because ke joinile group e nngwe yana mo facebook special needs parenting le mo whatsapp parents of miracles ke ke batswadi ba e le gore ba na le bana ba ba nang le di-conditions go bua le bone go a thusa ke le gore ga o one go na le batswadi ba e le gore ba ya through dikgwetlho tse o nang le tsone so go a thusa wa gola le mo moyeng a re lebelele kgwetlho e kwa setlhoeng e le gore le wena tota ka gore motho o na le maikutlo e go betisa pelo ke kgwetlho e feng eo ke go bona bana ba bangwe ba ya sekolong so se go ntse di-bundle of joy ke ba le ba thoma sekolo ka di-uniformo pele wa gala le wena gore mana ke le ene o tla ba le mole ka uniformo a sekolong ba e mm, mm, mm, e eh, eh, yaanong a o nna le kwa yang sekolong ko teng e special school kgotsa o santse no mo itlhokomeletse fela mo lapeng ga gona di-special school mo ganyetsa special school se se leng teng se khitshara bana ba le gore ba kgona go itirela ba kgona go itsamaisa ba utlwa ba bangwe ba bua mm. so ga gona di-special school tse e le gore di khitshara bana ba e le gore ba ba ne le severe condition e kgona la gagwe mm, mm, mm-hmm. so ke dula le ene mogae full time o kgona go ya tirong go na le motho go thusa go mo tlhokomela kgotsa ke wena fela o mo itlhokomelang hai a ke kgone ka tirong ebile ke ganna gore le nna ke tlabe ke bereka ke tshwana le batho ba bangwe ga ke kgone because ke na le ene full time a motho o nthusang mo gae ke mama ke kgona mo ke tabogele ko toropong ka sepiti ke boe ga nka kry-a tiro two minutes or next thing ke tlabe ke founele ngwane o tlhakatlhakang tshwanetse ke tle gae wa bona ne ko tirong ga ke na go lasta mm. so yeah and financially go go bokete go thata mm-hmm. ke utlwa o bua jalo ka ke monokeng ya batsadi le le ditsala e botlhokwa go le go kanang kang ka kang mo go wena ebile e go tisa go le go kanang kang le gore a nagana gore e lekane e ke toka bona e tshegetso e nngwe gape e tseneletse go feta e o e bonang ga jaana um tshegetso ya ya batsadi le le dikala ga ga nna a ke o tla kry-a ditsala maybe di go di go tshegetsa emotionally mm-hmm. and mo mo gae ke na le mama le ene ga bereke all so kore family e thusa mo le leng mo le mo e kgonang go thusang teng so ha gae ga ya lekana mm-hmm. ditsala le balosika a ba tlhaloganya seemo se se ngwana a na leng sone <clears throat> ee bone ba tlhaloganya la go ba thutse nako mm-hmm. ba tlhaloganya ke ba rutile ka ka condition ya ngwana ba mo tlhaloganya ba kgona le go motsaya ga o motsaya o kgona go utlwa go ya ka sound ya gago gore ga e eh, ga ba motsaya sentle ka gola kere motsaye sentle bankanya tlhogo mo ire yana so so ke ba rutile ba khona mo tlhaloganya ga e tumetse ke mosimane tsa ke mosena ke mosimane tlhe ga itumetse o mo bona jang o mo lemoga jang gore mosimane a rona o itumetse o itse to a itumetse go tla ka ene mo o kraya a a rasitse mo ntlong o na le go tlhaga a le wa ni hai ke motho le ras o ithatela music Eh, ithatela music kryke tsenya music ke nna mo stilong sa gare ke mola ke tse casity a dula mole a tshega ga ba ka tsenya rasley oh. eh, o tla utlwa ke ene maba ke ena morutinedilo tse di-rasley go go ishabaneng ka jalo se mo tlhalefeletse gore o oh, ha ke to bodutung yana wrestling le mmino di tla motso di tla mo di ke dilo tsa gagwe ga le stile a sa a sa a go bona gore e, go na le bothata ka ene mm eh cause o na le bothata ba constitution ga kgone go ya toilete sentle kgona go dula bo ma four days a sa kgone go ya toilet so ke tla kgona go mmana ka go nna stile ga gagwe gore e go na le bothata mm-hmm. ke tlile go bua jalo ka le ka wheelchair e teng kgotsa ga e gotlhelele wheelchair e teng mm-hmm. bothata ba di-wheelchair tse re di kry-ang ga di nenege so go thata for ga re tshwaola re ya di-hospitale yana batho ba dikoloi nakong e kry ba gana gore pega gore ga e e ka se tsene mo kolong yaka mo di-taxing kgone e gotlhelele ga e teng cause ga e jwalege ke dikgwetlho tse di tona tota ka di-wheelchair tsa rona tse enong wena o iperekang ga ha o moisa ngakeng yanong mo gaetsa mo rona le berekisang ditambae bontate ba ditambae oh. o tsikeng e ba tshwanetse ba ntlhetse ka teng ba na le go etagela mo butung mo le ka koleng yane butu ya tlhamelane e sa tswalego ga hospitala oh, gore ga ha gona nkare ka dira cause ba imela bana ba go ba tsaya ka matsogo twenty-four seven o go medisa magetla ama go na le motsadi o le gore o reeditse ga jaana ene dikgwetlo tse di a molisa dikgwetlo tse di tlisa dipotso tse dintsi le maikotlo a mantsi mo o batla go mora o re motsadi o ka ngwana wa gago o na leng seemo se sa cerebral palsy sa ntlha hela ke ga ana ya ngwana le rato le tlhokomelo e, e, e, e tseneletseng go amogela kore wena e se motsadi o ikamogele gore ngwana ke o na le cerebral palsy ke amogela gore ga ona se nka se irang ke ngwana ke mpho e ke le bodimo ke a mo rata so le go ya di-hospital go batla thuso go kry-a tshemodisetso e ntsi ka botlhoko boo ka condition e wa mm -hmm le gone go a thusa le go bua cause ga o nna o ditshela o phela o lela ga gona sepe se se ka iregang le go bua maybe a ka kry-a counselling a kopana le batsadi ba bangwe ba bua so nna thutetse ke ba ratang ke gore ga e le mo botsing go na le <clears throat> bana ba bantsing yalo ba kopana le batsadi ba itire group ba kgone go thusana Mm. gore wa ngwana o na le go ira so so so o mongwe le ene o tlabe o gore wa o na le so go a thusa go ntse yalo ba amogela ka nako mm-hmm. mathaps re lebogiletlhe a modimo a tswelele pele go nela maatla a gore o tswelele pele go oh. rata nnananyana o ka lerato le o mo ratang ka lone ke utlwe gore o setsa tsogile ne he o ke mongwe go butwa ke mamago matshapse ra leboga kere o mo dumedise a rona foo ke pues hlangwe dume di fekele go ga ra leboga thata fela e eh, borre ba ditambae ba koganyetsa ra lebogatlhe gore le nolofaletse mathapelo um go mo thusa ka ngwana ra leboga thata fela mme jaaka le setse le utlwile ke monokeng ke so se se botlhokwa thata fela go tswa mo balosika le ditsala le go tlhaloganya seemo sa ngwana ebile gape se se tona ke go na ngwana lorato o tlala mfana o ithatela resli le mmino tlhale fela ngwana ga gotlhe gore o tlotlo o itse fela ka le gore o mo itumedisa ka tseletseng jang se ke mo fm konka bokamoso re semeletse ke thulaganyo e o o na le nna lebo mokgatlha